Hello, my correct people. Welcome are gonna watch Queen Ami interview. He break record, man. Yes, so Queen Ami talk about many things. Queen Ami talk about her marriage. Make na come see her. Make na come listen. God go bless una. Yes, my correct people. Welcome to BCG TV. if you never subscribe to my channel abeg wetin you dey wait for subscribe o oh, make you hit on the notification bell so that anytime i dey bring new video dey come you go dey get you go dey notify so my correct people, god bless you now. for those when they go they come back god bless you now. I beg go make now follow me for my facebook page Joe as boseconance tv i they talk about royal home And they talk about our nigeria celebrities So, and i talk about people. People sometimes politics for my channel so i they talk about news when they trend for my channel na wetin i they talk about with that one so my correct people now i come carry this one come again o as i walk out, they go Now they send me this one Look, i come watch our queen naomi the interview when she do when she take break record for everywhere she breaks silence now, my correct people. Now wow wonder shall never end queen naomi is a very wonderful woman my correct people. hmm Now dem come ask queen naomi question o na im go now me na interview be this one when he go dey ask her question na im go now me how she feel as a mother as a mother motherhood how motherhood dey dey shebi una know wetin be motherhood na yes how she feel and how she feel for her mother and uh, wifey old and whether make dem still call am make dem still call am olori and so on she say why not you understand she say anyone when she like make she call her. our doctor prophetess queen naomi Now he come say okay the woman come tell and say abeg uh, waiting. I go take call her, make he call her. olori say olori say why not yes she if i dey tell una say these people say dem still dey togeda na olori na di woman call him for here as e dey interview so he talk about uh how woman supposed to dey stand by herself how woman supposed to do things how woman supposed to stand for husband house He talk about many things how woman supposed to do? how we supposed to do by ourselves how we supposed to do strong how we supposed to dey strong you understand na im dey tell am you know say queen ami dey always dey dey queen ami dey dey after that one a woman should be strong should do things yourself because queen ami as una do am so she dem come tell am as a childhood how she feel when she come early marriage and so on childhood and so on marriage life wetin she do when she small Eh, and when she they grow up how e be you understand say the growing up was bam and uh, marriage life was okay And I know one thing one i they like our queen Naomi for you can never ask queen Naomi can never say something negative about her her queenship about our lordship about everything and they say okay you are young and very beautiful and proud mother you understand that Where did go wrong you know everybody they like dem wan know did really happen you understand make una open una ear down They watch and they go una go hear wetin she talk with her own mouth about her everything when it go wrong so my correct people, as i see this video now i say okay make i come make i let una hear waiting queen army talk for here and many people really really bless queen army They talk, they talk many things. you understand me and I so me to, uh-huh. person say ah go to school go to this one you know say some people are so they no get sense They no understand the meaning of life They don't know say queen naomi dey school you understand queen naomi start school for where for stop e dey for private school They go to school so e school not they take not be public school university queen naomi school not they take um e no dey strike e no dey dey strike so any people pipo wey go private private school wey busy their school not they strike you understand so if they go high school if they she they do hard things dey say make he go work na wetin una do cora be dat one go and work go and work cora dey carry seventy thousand dollars dey enter house every day una say this thing social media work no be work pastor work no be work pastor is the most richest person on this in this world pastor na dey rich some pastor even rich. past president you understand president of the whole world surpass or even even reach pass am you understand so anywhere queen naomi go go do evangelize anywhere she go preach anywhere they invite and say preach they must to pray am you understand They go give am kola you understand pastors whenever they invite pastors how much they dey give pastor not to talk of people like queen naomi one I na say go work go do this one go do that one na god na him go help una and god go settle una if una no repent make una change so my correct people, queen army the kind life wey she dey live i too like am very simple and understanding she dey do her thing she dey dey her day she no send anybody you understand me who like e talk about her na di way to see queen be this one you know say ah, when she go waka she go dey waka majestically so i'm very very happy for this word and the interview when queen army go so keep watching guys so that you keep watching to watch the full video you understand so my people, make una try to share this video This video go give una sense a lot of sense This video go make for here so guys do not miss keep watching you understand this queen Naomi video e go really give a lot of people sense come and learn sense on queen Naomi's interview make una they watch and they go and god almighty na e go see you una true and e go bless you una in jesus name amen